hi guys welcome back to baba soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people today video na about tinubu my people hey no be small tinubu say he don't come back fully to nigeria He say because many people dey feel say he don peme he no dey again He say la he don dey He don come back say eh say he wan just do e job fully for the people wey dey doubt whether he get health issue whether he get problem with health and all those things He say no He say he don come back o oh, no be small thing. He say becos wetin nigeria dey want He and shetima go fit give the Nigerian citizens He say because many people wey don buy life put for e leg He said, Now don't reach when we say, He don't come back to let them know, say, Tinubu don't come. Say, because not be only to come, but oh, he say, he go dey work back to back. And like this, so they go dey see her back to back for this job, this period, where we say, the Nigerian citizen leader. My people, Tinubu talk a lot of things, where we say, a lot of people, they really say, the word where Tinubu talk, whether Tinubu worry, do the thing where he talk, I believe the same switch about where we say, oga bubu take put us on this situation where we dey right now so as tinubu dey talk, many people no dey wan believe wetin tinubu dey talk. even if tinubu really get the heart say he wan do am but a lot of people, no really believe am based on the promise wey oga bubu make wey be say e con lie nigerian citizens to hey, another big wahala wey be say the nigerian pipo eh e come be like who for eh, fry pan enter fire my people tinubu dey talk say make the eh, all yoruba cities both nigerian citizen make they go do wetin make they go for kobale make they go relax their mind He say he don't come like me say oga eh, tinubu e dey see the way a lot of people they carry They go say he get health issue Like so he get uh, e go see doctor Like so he go do this stuff for uk now he did let us understand say he don't back no be say he go there because of treatment So oh. say he go there to go at least to take a little bit break so that he go come back to come work fully because many people dey reason say why tinubu no fit do the holiday for nigeria why he no take the holiday for long time ago why now during the campaign time why tinubu decided to travel out of the country e no really make sense like that why tinubu go do like that why tinubu go do this so my people make i leave una make una just watch the video of tinubu wey tinubu come out to come let us say He don come back o people wey don think say e don peme pipo wey think say na so e dey sick say he don come back so my people, make i leave for make una hear from tinubu make e no be like say na me carry the video come here come dey talk. and uh, i'm happy to be back to my fatherland and nigeria should expect a very intelligent ability to think and perform. Nigerians should expect that the help they needed is here. The hope that is almost teetering is back and back actively. And that we hold every effort uh, to the country of patriotism, dedication, capacity, an ability to do the job, not negative thinking, not the fact that Nigeria has uh, failed. This country on uh, this continent is the greatest of all, and we should be a help. If it's rebuilt, we are builders. If it's construction, we are uh, constructors. If it is uh, uh, assurance we give Nigeria that we definitely will make a better country out of it all. If it's rebuilt, we are builders. If it's construction, we are construct uh, constructors. If it is uh, uh, uh, assurance we give Nigeria that we definitely will make a better country out of it all. my people, the truth of the matter be say my people, hope una don watch the video una see say tinubu really really dey try to let people understand say e no get health issue say make people no dey use the eyes of health issue make dem dey reason say e get brain brain wey we say brain wey we say a lot of people, the honest candidate no get like e get say e get the capacity na so he and shetima go fit make nigeria great the way they want but the truth of it be say nigerian citizen they don tire If dey ask people we say they don tire based on say tinubu support wey e give buhari for 2015 eh it shocked a lot of people. wey we say many people support oga bubu to make oga bubu dey for the position where e dey right now at the end of the day oga bubu come make the Nigerian people wey vote for her come make the enta one chance at the end of the day tinubu wey come see tell the southwest may vote for am tinubu na come look like say na bad person say the way he take make the first promise na so uh, wey oga bubu do wey no do anything na because as, as tinubu dey talk wey dey let the nigerian citizens dey talk say make dem no look the muslim muslim ticket na so he go do this one na so he go do that one a lot of people no dey see tinubu like say dem wan really say the the thing wey tinubu dey talk maybe e really mean am then dey feel say tinubu say e don too old say because e dey lie e lie of about e age na so e do this one na so e do that one people no really feel like say dem wan vote for tinubu because many people even many yoruba people want oduduwa nation many yoruba people just want their own nation dem just wan go on their own many still many dey wey be say dem no fit talk say dem want oduduwa nation for social media but based on say dem no wan make di nigeria olopako arrest dem many of dem for dia might dem want go on dia own dem just wan stand on dia own dem no believe in dis one nigeria again Why some pipo still believe say okay make dem vote say maybe if dem no put apc pipo wey dem decided to vote for anoda party based on say apc don too apc and pdp don still do for long but di truth of it be say even di oda candidate wey dem dey tok say na from lp party my pipo that one are still from di uh, e still dey come from pdp go lp because of tickets so all of them are still one place like single land put we just hope say for this nigeria the person will go enter. maybe person will be say he get good art. He get art of people. Not be only art for himself and the family Art wey be say go take hear the cry of Nigerian citizens We go take bring better solution We go get here to hear the cry of the old people, no be only the tea to pack money chop and block ear wey dis kidnapping dey everywhere just the way oga bubu no dey address di nigeria citizen wey just the way oga bubu even though dem kidnap twenty people, under one day or forty people in a day oga bubu no go come back to go address di matter e no go talk una see say recently even oga bubu wife sef wey di eye shine dey come as say if dem no do well anywhere wey dem do mistake dem dey sorry for wetin dem don do di nigerian citizen im eh, eh, eh, wife know di truth aisha buhari know di truth but because of say dat your husband for aso rock hey, una no make di time wey be say aisha buhari come dey grant interview dey talk many many things at di end of di day your husband come talk say make you no dey grant it her husband come talk say make she no dey grant interview again so right now my people even aisha buhari she know the truth but just that she no go fit do everything on her own decided to go stand on her own because when she dey come outside dey talk the truth uh, eh, una know a lot of things wey be challenges wey she face and also wetin oga bubu do to her before she come kukuma pack her load go live for uh, for dubai wey e come be like say nigeria nigeria sef eh, say our our our oga bubu no get wife say he just be man wey be say wife no dey again say like say im e wife don peme not knowing that say oga bubu see say im e wife don dey expose am na make he just carry kukuma send im wife go dubai make go there go dey stay so tinubu na dey let people they understand say he no dey sick say he fit nothing do am say like he don't come back to come work for the nigeria citizen but the way shetima content they look eh e come like say shetima wan burst laugh like inside this video eh e go show say everything don't really go well at all but we just hope eh di way tinubu talk make things be like that. but if not be so May God just see look black. Only God like know the best for the Nigeria citizen because Nigeria right now, as e just dey right now, eh, eh, work no be say better work, dey no better road. Na so so kidnap, like they say they kidnap people. If people no people no dey safe again to travel by road na problem. To even travel say they wan use flight again na still problem. Na only God like go fit deliver deliver Nigeria right now because Nigeria really needs better government. Because all the one wey dey there right now na money money like they dey pack the chop, na money like they dey pack the heat. eh so my people as i come across dis list of chilubu wey chilubu dey tell us say e don come back o oh. make all di pipo wey anywhere wey be say for absent o oh, if dey let dem dey know say e don come back o oh. eh e go dey work back to back o na dat one lato say make kakari akọyọ to come share with una alright my pipo as i come across dis news lato say make kakari akọyọ to come share with una make una let me know wetin una think for the comment section if una never subscribe make una subscribe so that una no go miss any latest gist wey i dey upload una baba fila komola wole star bye guys get me next video bye guys.